hello my people Now well done on a good day Now another ogbonge tori i carry come give my people today this one it sweet me It jollificate my heart because now good news It e come concern one little boy when we say im genotype just change automatically from ss to aa which simply means this picking and picking when we say e dey sick well well before they dey sick all the time because of the kind of genotype when you e get wey they call ss the other name for an na e be say na sickle cell im get in get get the gene of sickle cell for im body so the sickle cell wey dey im body just come change automatically You e can't get the better one wey dem dey call aa wey say now strong children they get that one They no they fall sick like that so it e can't happen say the parents come dey jollificate the way who the person wey even bring this news come out na the doctor wey be say dey take care of this small pikin He say never see this kind thing before na him come carry am come social media say see wetin him experience so oh. this pikin wey be say him genotype na ss before na him dey take care of this pikin right from the, the onset he no come understand wetin happen say when he say make him do him normal routine wey him dey check all the time he see say the genotype don change He don turn to aa na him come shout come out say him must let the world know say something like this. dey happen o oh, because im know say na only god almighty na im fit do this kind thing, make i just go straight make i read read am for na as e take dey here A Nigerian doctor has taken to social media to recount how a young boy's genotype miraculously changed from SS to AA. Dr. Imo Ebong, who shared the testimony on Twitter, claimed to be the doctor in charge of this boy's case, The little boy, identified as David, was reportedly born with the sickle cell anemia. Another Twitter user, Sansparo Shalom, took to the microblogging platform to claim that David's genotype changed to AF after years of being SS and suffering from different crises. He tweeted, From SS to AA, we need to hear more testimonies in this our generation. make it not be like say heaven go strike on us god remains faithful confirming shalom's claim dr imon ebon wrote david is aa he was ss and his genotype changed a miracle as a doctor i have never seen anything like this neither can i explain it medically i have been involved in his management and several repeated investigations aa aa what God cannot do does not exist. However, many social media users have refused to believe David's story as they insist that there must have been a mistake or a medical explanation for this. My people, now the matter be that there's nothing God cannot do. At least the doctor will be say, now he treat this small boy that they call David. Now he treat him right from the time we say they born him. him know say when they test this pikin when e small na ss im be na im dey treat her wen e dey get in crisis na the same doctor come talk say see wetin happen to this pikin wey be say e wan come treat am e wan come check the normal routine wey dem say dey do to check say everything dey okay he come discover say di genotype wey be say na ss before e don turn to aa na im make the doctor say im go carry this matter come public make im let people know say see wetin happen because im know say dis kain thing na only god almighty almighty go fit do am dis one na miracle wey simply means there is no miracle wey be say god no fit do This testimony wey come out so this. um, article when i dey read so e go still serve as an encouragement to one or two persons for dis platform wey be say e get difficult times e get trials and tribulations wey be say the person fit dey go through this time around so this one na just like an encouragement make you not give up for wetin whatever challenges dey come your way na make you know say god still dey somewhere and e go still answer your prayer one day you know if you e not be say na immediate now e go answer that prayer wey you want at the peak at the very important time wey be say you need that particular help So this work case now example for all of us to still take encourage to lift our faith up, say God still exists. He's still in the business of doing miracles, he's still in the business of healing, he's still in the business of forgiveness, he's still in the business of lifting people up. My brothers and sisters in this platform, I say make I just share this word of encouragement to lift one or two persons up. Make we not give up. There is light at the end of the tunnel. There is hope for everyone. God Almighty will not give up us give up on us. So my brothers and sisters, may we just try pick up ourselves from every bad situation where we did. now may we know say god still dey there he still stand gidigba in ready to help us you know wetin we dey feel say it e dey very very difficult for us now to do maybe god know why he never want make that thing happen at that moment so he dey wait make it e dey the proper time for that miracle for that thing wey we dey expect to come before e go give us you know make we not too fast pass god make we work in line with god make we work according to him pace you know maybe the things wey we want now we just want am na na na na na na but god no wan give us because he know say if he give us this thing e no go good for us e fit even lead to something bad at the time wey he don give us this thing we no go value am but He go wait to give us at the time wey be say we really need this thing my brothers and sisters na the thing wey i say make i tell us be this this thing wey they talk so this message wey i just pass to us so na at least it go lift one or two persons up for this platform una well done na good day one more thing abeg with dey youtube abeg make una subscribe to our channel for youtube na everyday event tv everyday event tv everything in capital letter we get a lot of things wey we wan do for that platform e go be life. na we go dey present but we wan just gather people first make the platform reach the total number wey e go let us take dey do life. I beg make una subscribe to that channel. I love una well well. Now God go bless una when they follow this channel. Now God go bless una when they comment. Now God go bless una when they share this broadcast. Make una stay blessed. I love una well well. Una bye bye.